hello my correct people. welcome to boss economic gist tv abeg na today na na dey get di post say una never subscribe to my channel abeg make you subscribe hit on the notification bell so dat anytime when i dey upload new video say you go dey get am so my returnees almighty god go bless una for those one wey don subscribe to me when e dey share me out when e dey watch me god bless una those one e dey go dey come back God go bless you now. You guys will never lag in Jesus' name. Oh, my correct people. So, for this video, I, I can hear say, uh, say this girl when he born, the lady when he born this pikin for Ooni of Ife, the baby mama say na Toyin na him introduce am to the king my people. dem say na toyi na him introduce am to the king so na toyi hand na everything for come out my people. na im make eh, as di girl born pikin na toyi na im keep the whole secret you you understand my i say eh my people somebody tell me say hmm bcg tv say make dem give me the letters to say hmm etoyi say that allegation When they they give toyi so hmm say not be smart, you know. Now im come narrate how toyi come dey plan evil against olori naomi wen e be say dat time wen see comot how toyi and eh, eh, dis toyi yalaje and toyi peperepe as journalist dem come invite write up na him dem come write come put am for social media dat time come say olori naomi brother say e collect see money. When he give am make e take do eh, this thing and the person I tell me oh, say oh, na na toyi and eh, kabiyesi sister na him make eh, only of ife no come go olori naomi place again say but two times now he don't go there and he don't see some people go there but because of say When that right top come come out say they for don settle say they for don settle say but when that right top come come out eh write up when no be this new one o because one right up na ife come at that time When they say ekabiesi eh, build house for Lori naomi he do this one e buy eh, seven cars seven eh, dss na im dey mansion for seven days na that period wen be say that letter eh, one note come out when and that video when come out for sight, you understand me say na dem call release am so with that one na make olori naomi come vex becos wia the writer for di con na toyi iyalaje of odua and eh, toyi Pepe. say na dem do the thing you know do that write up and then bring that video comment and that video when i take get problem for site know if you consign olori naomi uh, issues when e dey happen between olori naomi and uh, eh, kabiyesi the issue when they happen between olori naomi and kabiyesi was say he abandon olori naomi You know they treat her like say na wife dey treat am like stranger you understand me so na olori naomi tell im e brother. na im e brother come call am as a senior brother. my pipo olori naomi family you no dey stay caviarcy palace na olori naomi mother sometimes his sister go come visit na im e dey stay there say if dem dey do something if caviarcy dey do something then odas go come come na im dey take dey invite dem dem come come per se their husband uh, sister husband dey do something for palace na you go take see dem dat time no be say eh, dem just dey live for di palace permanent according to wetin pipo dey tok no it's not like dat you understand because man a whole man cannot sit down sit down begin to live for where his sister for marry e no dey exist but di mama dey live with her because that place is full of tiger tigress many things dey there When dem no know say e dey before so it is too much for olori naomi so you see this uh, eh, toyin iyalaje na im introduce dat woman when he born dis pikin na no the woman that woman when he showed that day wen dem wen kabiyesi say wen dem say buy motor that jeep for for im birthday na that lady baby mama so na im born dis pikin na palace na im dey tope na im born di pikin so i no wan put di picture for here so my correct people so all those people now when they dey say olori na me for stay na im fair find kabiyesi go na im fair find house when im get Eh, money go so my people, i go pray for una say if una grow up or una children grow up make una learn to marry poor man because nobody want marry poor man nobody want to be poor so i cannot be poor my pikin can't go marry poor man again na you know, e they happen o oh, my people. for these days you e know, they happen that's why you see say children of these days self, they dey they dey get hypertension because you see little children They want make them quick quick -huh. it e don't different for our time All that time itself, our parents dey hala say this time when we get say it e too much now now this time when these children can't get now it e can't be another thing. so my correct people, I told you now not say now, me no dey talk. They say di kain intimidation when she passed through was not not be small one real intimidation when be say the, uh, say im mama con even tire dem con pray pray pray pray pray dem con tire you say even that new time when the newly come that time when she when that kind six months sef eh, now she don't even first tire for the marriage say she dey comot The mother say no e no good you know your mother can never allow yeah a good parent never allow a pikin to comot for husband house e no dey exist even my parents even me too i no i didn't allow my sister to comot for her husband house when they get problem so when i go see say di tin come too much say e wan talk to violence i come say abeg my sister i no get person when he go die abeg make una watch this video leave your own opinion and your comment if wetin iyalaje dey do for that palace whether if another woman come how e go be whether e go still continue like that because as i see olori na me i no sure say she go go back bye for now